iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki cumi na zibiri y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federike mundikije na lois bigirimana agiye kuducira ku mayange y'amakuru avugwa mu burundi muri iki gihe alois bakoze feredi amakuru avugwa mu burundi kuri uyu munsi wa cumi na kabiri ukwezi k'umunani amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe urwaruka mu burundi uwo munsi wahimbajwe ukaba ushyitse mu gihe bamwe mu rwaruka rwo mu gisagara cya bujumbura bavuga ko bugarijwe n'ubukene burenze urugero ni nkuru twatohorejwe n'umugenzi wacu evariste nzikobanyanga bamwe muri urwo rwaruka rwo mu gisagara ca bujumbura bahejeje amashure hanyuma ntibaronka akazi bavuga ko ubushomeri bubarembeje mu gisagara hagati urwo rwaruka rubarizwaho bita kuri bata aho naho abapolisi b'igihugu bama babacakiye babagiriza ko bagenzwa no gukora mu mifuko abarengana bamwe mu bayaze n'ijwi ry'amerika bashikiriza ko ubuzima bwabananiye urwo rwaruka kandi bashikiriza ko umunsi mpuzamakungu wabahariwe batawuzi ko ahubwo ryabaye irya mbere bawumva urwo rwaruka ruvuga ko ruri mu bushomeri buzura inzara rusaba ko buba umutekano mu gihugu kugira abagwizatunga n'abanyamahanga bazana imitahe mu burundi abo ngo boheza bakagwiza akazi kugira urwaruka ruhejeje amashure ruronka ico rukora leta y'uburundi isabwa kandi gushiraho politike yo kugwiza akazi ako kamo naho bagatera leta y'uburundi ivuga ko itagishobora gutanga akazi ku bahejeje amashure umukuru w'igihugu petero nkurunziza yaranabitomoye mu mpera z'umwaka uheze wa bibiri na cumi na gatanu yakuriye inkoni ku gishitsi abarangije amashuri ko ahubwo buje kurondera akazi mu bindi bihugu abarundi twaramaze kuremara kumva neza yuko wize amashuri ni ngombwa gukora akazi mu gihugu cy'iwawe ikada amashuri ukaronka urupapuro rw'umutsindo n'itongo ngendanwa wumva yuko aho kubutse ugenda bugakora ibujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika nayo mu ntara ya kirundo habandanya havugwa iduzwa ry'ibiciro mu bijyanye no kwiyunguruza turi kumwe na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze kuri telefone jean bosco mwiriwe
mwiriwe cyane aloyise iryo duzwa rivugwa muri iyo ntara bavuga yuko riva kuki
yego iryo duzwa abagendesha amapikipiki ari bo baherutse kuduza ibiciro vuba kwiyunguruza bavuga ko riva ku ikena ry'igitoro cya esanse icyo gitoro rero kikaba cyatanguye gukena haciye nk'amezi abiri ndetse no munsi ikaba kiboneka bigoranye ku isoko ya magendu aho iri tiro yateza kugurwa ibihumbi bibiri n'amafaranga mirongo itandatu no munsi iriko igurwa hagati y'ibihumbi bine n'ibihumbi bitanu
none abiyunguruza ingaruka mbi bariko baterwa n'iryo duzwa ry'ibiciro niyahe
kubiyunguruza ubwa mbere ni uko hariho abahitamo kubiheba bakiyunguruza mu gihe biba bikenewe cyane ingaruka mbi kandi ziraboneka no kuri abo nyine basanzwe bakoresha ayo mapikipiki kuko bavuga yuko uno munsi atakarusho babona n'aho baba badugije ibiciro ndetse bakaba badashobora kuronka n'amafaranga batanga kuri ba shebuja ibyo rero bikaba biri ko biratuma nk'uko babivuga haba ukutumvikana hagati y'abakozi n'abakoresha ayo mapikipiki none abategetsi muri ako karere babivuga ku iki
ego kuri ubu wa kane mu nama kuri ubu wa kane mu nama iburamatari yagirishije abaserukira ubuzi icyo kibazo cyaragarutse ariko rero buramatari w'intara kirundo yavuze ko ari ikibazo nawe nyine kimurengeye ndetse nawe nyine ko ari igihe agira ibibazo byo kubura igitoro kandi afise afise amafaranga asanzwe agenerwa y'ibitoro by'imodokari akoresha urakoze jean bosco naho mu kanya mu makuru aramvuye
barakoze bagenzi bacu bahije kudushikiriza inshamake y'amakuru avugwa mu Burundi unaho n'umwanya w'ikiganiro muri sanga uyu munsi ni umunsi mpuzamakungu wahariwe urwaruka icivugo cy'umwaka ni uko umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu woshika ubukene bumaze kuranduranwa n'imizi maze hakaboneka umwimbu ukwiye hamwe n'abawukoresha ibyo rero bivuga ko hakwiye kuboneka umwimbu ukwiye hamwe n'ibindi bintu byose abantu bakeneye mu buzima bwabo bwa minsi yose eka hakaboneka n'umusesekara uzokoreshwa n'urwaruka rwo muri kazoza kuri uyu munsi rero mpuzamakungu wahariwe urwaruka twatumiye bamwe mu rwaruka kugira ngo tu bwa mbere na mbere eh, twifatanye n'urwaruka rwo ku isi hose mu guhimbaza uyu munsi hanyuma twongere turabire hamwe ukuntu n'uburundi butosigara inyuma mu iterambere ariko umugambi wo kurandurana ubukene n'imizi uracari kure nk'ukwezi mu burundi nk'uko muri iki gihe ikibazo c'ubukene gitanguye kuba ndanse ubwo bukene bukaba hanini bwavuye ku ruhagarara rwa politike rumaze ikiringo kirenga umwaka uyu munsi rero twatumiye bamwe mu rwaruka nk'uko twabivuze turi kumwe na mikaela mugisha akaba aba mu gisagara ca albany aho ni mu ntara ya new york muri leta zunze ubumwe za amerika turi kumwe kandi na almikar ryumeko wewe akaba aba uh, i montreal aho ni mu gihugu ca canada um, mwaramutse neza mikaela almikar mwaramutse murakomeye neza yego Yego nta cyane.
n'umwana turaho reka dutangure kuri mwebwe eh, mikahera ingware uburundi burimo buzi- bu- bwozivamo gute kuko nta terambere rishoboka mu gihe hakiri uruhagarara rwa politike izo ngorane eka urwo ruhagarara rwohera gute ku bwanyu
Ah, nk'uko mubivuze ha- kugira aba- abajene biyungunganye bashobore gutera imbere habanza gukenerwa ah, umutekano nibaze yuko ikintu cya mbere ari kurondera ukungena umutekano ugaruka mu gihugu hanyuma abantu bose bari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu bakumva batekanye kugira ngo bashobore gutangura amaproje yo guteza eh, imbere imiryango yabo hamwe n'igihugu Eh, mweho Eh,
yego duga ku ijambo
Eh, muri ibyo nibaze yuko hatangura eh, gu- gu- gutera ingorane zihari no- ni ukutumvikana hagati ya leta n'aba- n'aba- n'abayirwanya ni ukuvuga em, kurondera i- ikibuga bashobora kuganiramwo badaterana amajambo hanyuma bak- bak- bakiso- bakisobanura iki- ingorane ziha- aho zihagaze kandi aho naho abajene ntibosiba kuko nabo nyene barereke ba- birabaraba
mweho ah, mikahera ryumeko mubona ko izo ndyane zohera gute izo ngorane zohera gute
Eh, je ko bari kunganira mikaela ahanini yabivuze Eh, na jewe ni uko uruhagarara ruhari mu burundi mu biraba icuka kibi ca politike hagati y'abanyepolitike cotorerwa umuti mu gutererwa umuti naho ni uko baje mu biganiro bigize iminsi eh, bi- eh, bihagarikiwe n'uwahora atwara igihugu ca tanzania benjamin mukapa Eh, inzitizi umwe umwe wese ku ruhande ku mpande zose ashiraho zikahakurwa bagasubira kuganira bakaja hamwe gutyo tukaronka icuka ciza mu Burundi ca politike hama tukaboneraho nuko ico cuka ciza ca politike coca kizana eh, icuka ciza ku bagwizatunga hama tukabandanya imigambi y'iterambere aho twari duteye Eh, Mikaela hariho abantu benshi bavuga ko naho ibiganiro byatanguye hagati mu Burundi eka n'ibindi bimaze kubera inshuro nka zibiri mu Yarusha mu gihugu ca Tanzania abarundi badahinduye ingendo n'imitima ivyo biganiro bishobora kuba imfagusa mwe uko namwe niko mu byumba
Eh, nibaza yuko kugira ngo eh, ingorane zitorerwe umuti habanza kuza abantu bose ibibazo biranga ni ukuvuga yuko utumiye igice kimwe ntutumira ikindi ye- nta- uwo mutekano ntushobora kugaruka kandi abantu bose ntibashobora kumva eh, ba- bumva ba- bari- ba- ba- bahamagariwe gu- gu- gutera gutera ibyiyumviro byabo ni ukuvuga yuko nibaza eh, im- imigambi ihari yo- yo kwicara hamwe ba- bagashigikirwa na kominete ya east african ni byiza mugabo nibaza yuko ubu hakenewe yuko bahamagara abantu bose kugira ngo izi- ibi- izi ngorane zihave
eh Am- amikara abarundi baraja mu biganiro ikase ubwa mbere babijamwo baragiyemwo mu myaka yahize ariko uko igihe giheze ugasanga birakenewe ko basubira muri ivyo biganiro ubwo ntihakenewe ikindi kintu gihambaye cane rwose co guhindura ukuntu abantu babona ibintu canke ukuntu imitima y'abarundi
ego cane gose muri kameremere ka k'abarundi kacu nibaza ko hakwiye guhindura ukuntu twigenza ku bijanye n'ibintu bya politike eh, ibintu by'agatimatare ugenda kuganira n'abo mu muhanganye mu bya politike ukemera ibiinye imbere y'amakungu imbere y'abagabo imbere y'abantu hanyuma haciye igihe ukivuguruza ku jambo wari wemeranije nabo nibaza ko ngaho ubonye ikintu cyo kuguma ku jambo ukemeranya ibyo mwari mwemeranije aganira muri kahise icyo nibaza ko kigiye kugaruka tugasubirira ku muco wo kwemeranya yo kutihindukiza mu ijambo mu byo muba mwarumvikanye gutyo cyane cyane zofasha urwaruka muri kazoza kabo kuko abo bose baba bumvikanye muri ibyo biganiro babigira ku neza y'igihugu na cyane cyane y'urwaruka iyo rero haciye imyaka cumi cyangwa cumi n'itanu bagasubira bakisubiriza mu ijambo hariho urwaruka hariho abo baba bafatiye amaboko umugongo nibyo kuri icyo muhereje ko hari ikintu kiza guhinduka mu mico muri kameremere kacu cyane cyane cyo kuma ku jambo umuntu yari yemeranije tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga turi ko tuvuga cyane cyane ku ruhara rw'urwaruka mu guteza imbere uburundi kugira ngo uburundi burabe ko bwogorora uyu munsi rero tukaba ari umunsi uhambaye cyane rwose ko ni umunsi mpuzamakungu wahariwe urwaruka turi kumwe na munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika frederico mwiriwe neza
mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyiyumviro
ego nta kibazo nta n'icyiyumviro kuko jewe nka jewe byantangaje kuba numvise n'uwo munsi mukuru uhari ahubwo numvise byaba byanshimishije cyane rwose kuko numva hari abantu dushobora kubona yuko dushobora kugira icyizere kuko nka twebwe nk'urwaruka nk'ano mu burundi urabona ntituba tumerewe neza ariko ngira ngo mu gihe tubaza turibuka uyu munsi ngira ngo hari icyo cyaba kikazovamo tugereranije no mu bihe twaba turimo tukazoteba tukareba uburyo nko mu yindi myaka iri imbere uburyo byaba bimeze ngira ngo twasanga hari icyahindutse urakoze frederico reka duhe n'ijambo gilbert gilbert mwiriwe neza
bimwe cyane ndabumva mumenyesha amakuru yego murafite ikibazo cy'imviro
jeje cyumviro ufise ubwa mbere manje gushima yuko byumviye bagashyiraho uwo munsi mukuru ukwibuka urwaruka nkaca ngira ntera ku giciyo nkaca ngira ko n'ikiyumviro mvuga nti urabona namwe ukuntu urwaruka tuguma tumererwa nabi ubukene buguma butwica cyane cyane bikava ku bantu baturi imbere baguma badusuka mu ntambara rero tugasabashwa nk'ababicijwe bucya hamwe kugira baturere umuti ingorane ziraba mu bihugu bimwe bimwe cyane cyane bya afurika kugira natwe twaruka baguma batwara ko turi kazoza k'ejo badutegurire ko kazoza keza kuko kenshi icyenda abona bipfira hejuru hama naca ngira ko nka n'urugwabuka rukarinda kwisuka muri ibyo bintu by'ingorane kuko iyo haradutse intambara igihugu kiramera nabi kirasambuka abantu bakangara urwaruka rukabura akazi bakabura icyo bakora cyane n'icyo ravuga n'icyo urakoze urakoze gilbert reka tusabe amikare twumve ko icyo afise iyo vuga ku byerekeye ibyiyumviro bishyikirijwe na frederico na gilbert mu kanya gato
ego niko nibyo uwo munsi ko washinzwe ni byiza kugira ngo amakungu abajejwe intwaro mu bihugu byose byo kuri iyi si bibuke bibuke uwo munsi bibuke gushyira imbere rwaruka niko mu burundi turashobora kuba tutari tuwuzi mugabo haciye imyaka hafi nk'ihenga imyaka cumi n'indwi ushinzwe mu mirongo icyenda n'icyenda hari ku cyumviro cya mbere batanze ku cyumviro cya kabiri umunani wa nyuma ahejeje gushikiriza nibyo abanyepolitiki barakwiye kwiyumvira bagashyira imbere ibijyanye n'urwaruka ibyo nabyo akaba ari nk'uko nabyumvise mu makuru mwari muhejeje gushikiriza ari kurwanya ubukene bijyanye n'icivugo cy'umwaka bijyanye no kurwanya ubushomeri kugwiza urumva gushyiraho imigambi n'imigabo yo kugwiza yo kurwanya ubushomeri hamwe no kugwiza akazi icyo nicyo nokongera ko ku byo bari bahereje kuvuga abo banywanyi babiri bahereje gushikiriza ibyumviro byabo namwe mikayira
bireba mika uno munsi mpuzamakungu ni ukugira ngo twiyibutse yuko hariho uburyo abajene bashobora gukontribuwa mu masosiyete barimo igicivugo rero kivuga yuko yuko bagerageza kurondera developuma ishikama hanyuma n'imyimbu izoshobora kubafasha ni ukuvuga ku byerekeye uburundi nibaza yuko dukwiriye abajene kutarindira yuko ubundi muntu aza kudukuriraho izi ngorane yuko dutegereje twe nyine kuza tugahura nk'abajene tukarondera vision imwe yo kuva muri izi ngorane n'ukungene twotera imbere ibyo nabyo ni ugutangura kurondera uburyo bwo guhura tukagira amamikopoje hanyuma tukangaja n'abandi bajene kuko ahandi hantu henshi bama basaba ngo ama experience ya cinq ans kugira ngo uronke akazi nibaze nk'ubunye dutanguye twebwe nyine kwiyungunganya tukarondera utwo tumikopoje hanyuma tukarondera ukungene dukoresha uburyo dufise deja tutarindiriye ubuva hanze hama tukiyungunganya aribyo bizoduteza imbere hazokwama hariho ama obstacle mugabo nk'ubu dutanguye kwiyankuraja twebwe nyene kugira entrepreneuria hanyuma tukagira ama entreprise tuzoca dutuma na leta itangura kugira imigambi ijana mu byo gusutana ibimaze kuba bihari entre nous
ego reka duhe n'ijambo kandi undi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika laurent laurent miriwe neza Laurent Laurent ni, Laurent ni waba uratwumva ubu ushikiriza ikibazo cawe canke cyumviro
Eh Rese gatoya ndacyavuze wongere muhamagare mu mwanya
Okay reka duhe ijambo uh, Albert Albert muriwe neza Murafise ikibazo murafise icyumviro
Ego cyumviro natanga
Duga kwijambo
icyumviro natangaje ni uko uyu munsi mukuru ari byiza kuba warashinzwe mugabo ukaba ushyitse uyu munsi ugwaruka i burundi tutorohewe urwaruka rwinshi rwarataye igihugu abandi bari mu mabohero abandi barashomereye numva n'imigambi botegerezwa gutegura ntabwo bo ishobora kuyikora kandi umutekano atari mwiza nicyo nosaba rero ni uko nyamukuru urwaruka umutekano utangura kuba hanyuma urwaruka rukabona ukuntu biyoroganiza hanyuma rugakora yego icyumviro cyanjye urakoze albert mu byiyumviro biko birashyikirizwa mikaela benshi baragaruka ku kibazo cy'amahoro reka umutekano utahari iryo terambere ntirishoboka turazi ko ibiganiro hagati y'abarundi byatanguye hagati mu gihugu reka niyarusha ikintu cyakorwa kugira ngo ibyo biganiro byihute uyu mutekano uboneke ni ikihe ikintu mwubwira abanyapolitiki mwebwe ni iki
saba yuko bareka ibintu byo gutangura gutana kw'amashavu mugabo bakagerageza gufata bagafata ama action yo kugenda bafite umutima wo gushaka guhuza abarundi bahagenda iyarusha hanyuma bagasubira bakicara hamwe bose hanyuma n'abajene bakagira ijwi muri muri aya muri iyo muri iyo ayo makonversasiyo azobera awusha hanyuma tuga tugashobora kurondera uburyo amasolusiyo yerekeye aba asutanye n'abarundi bose apana akazi kamwe ni ukuvuga yuko abantu bose bategereza kuba ankiri akaba dialogue iri ankirisive ni cyo cyonyine gishobora kuzana amahoro kikagarukana umwuka mwiza mu burundi amikara ikintu cyogarukana umutekano ikintu cyotuma mu burundi umutekano ugaruka mu buryo bwihutirwa n'ikihe ku bwanyu
ku bwanje ni ibyo mikayera yaje kuvuga na mwebwe mwacishijemo mu kibazo cyanyu ni uko ibiganiro nyabyo koko byotangura kandi ntagire uwo bikumira na gato turumva bamwe n'abandi bashyiramo inzitizi aha ndavuga leta y'uburundi bavuga ngo ntibashobora kuvugana n'abo n'abagize urunani rwo muri senarede akaba bashyiramo inzitizi ziriya abo bose abo banyepolitike twabasaba yuko izo zitizi zikuraho kugira ngo inyungu z'uburundi inyungu z'igihugu inyungu z'abarundi bose harimo n'urwaruka kuko uno munsi ntabwo tuvuga uzirwaruka zishyirwa imbere inyungu zabo zibaraba z'umwe umwe wese bazishyire ku ruhande eh, na kare bazaca zishyira imbere zo- zonyene eh, ntibazoba bari kubagirira nabi igihugu gusa ntibazoba bagira- bari kubagirira nabi eh, aba- abana b'abandi harimo n'abana babo urumva uburundi si ubwa bamwe cyangwa se ubwa bariya n'ubwa twese ni uko abo banyepolitike bose izo nzitizi bozikuraho ariko ntibiraba abanyepolitike gusa natwe bw'ugwaruka eh, ku bwanje nibaza ko hageze yuko du- du- du- tureka kurorera eh, urukino abo banyepolitike bakina Eh, tureka kuba abarorerezi haka- tugatangura kwi- kwi- kwitanga mu bya politike twebwe nyine kugira ngo iyo migambi twebwe tubona yo du- yo- yo- yota- yoshobora guha akarusho ugwaruka twebwe tuyigwanire tuyishyire imbere turi muri urwo rugamba turi muri urwo rukino rwa politike na twebwe nyine kuko sinibaza yuko abo banyepolitike benshi batakiri mu rwaruka bazoshyira imbere inyungu z'urwaruka mm, kurusha twebwe tugiye muri urwo rukino rwa politike nkaba nibutsa nka- nkaba nashaka kwibutsa abo babya- bakitijana imitima ngo ngo urwaruka ntacyo rushobora gushikako ngire ndabibutse yuko umuganwa ruduzi koga gasore ya- ya- yaturonkeye nayo kwikwira- yo kwikukira afite imyaka mirongo ibiri n'icenda gusa urumva si ubuto si bwo si bwo ku- i- i- imyaka siyo ituma umuntu atagira eh, atakunda igihugu cyangwa bashyira imigambi n'imigabo ishobora guteza imbere igihugu imbere ahubwo n'ubube bwite bw'abantu baba batwara bw'abanyepolitike eh, baba bari ku butegetsi aho naho nkaca ntandukanya imigwi ibiri abo a- abo bita ngo abategetsi jewe abo nibo nita abanyepolitike baraba inyungu zabo baraba inyungu zabo za hasi nabo jewe nita indongozi nk'abagwa gasore A- ariko a- baraba- ami- amikara- baraba u- i- iby'urwaruka baraba Tugarutse- iby'urwaruka bakiri mu myaka iri imbere tugarutse ku ruhara rw'ugwaruka murazi ko ugwaruka rwakoreshejwe ku mpande zose ikintu cyokorwa kugira ngo ugwaruka rurabe inyungu z'igihugu ntiruje nyabahururu ngo rukurikire abanyapolitike cyangwa baba abegereye leta cyangwa aba- abayirwanya
ico ico gukora nuku nuko nka nge nk'abo banyepolitike baje kuba kubakuka ngo ngo babakurikire mu migambi yabo nuko babanza gusesangura ico babahamagariye bakumviriza nimba mu migambi yabo harimo imigambi koko ijanye n'inyungu z'ubwo gwaruka izo nyungu z'ubwo gwaruka twavyumvise mu mu makoheri ko aravugwa ni ubushomeri n'ubukene none muri iyo migambi abo banyepolitike baba baje kubaronderamwo imigambi bafise abo banyepolitike hoba harimwo imigambi n'imigabo ijanye no kurwanya ubukene ijanye no kugwiza uh, akazi mu burundi ijanye no gutuma uh, abagwizatunga bashobora kugwiza akazi bagaha akazi ubwo gwaruka bakagwanya ubwo bushomeri aho niho notangurira eh, kwama basesangura kwama baraba bihweza ico abanyepolitike baje kubaronderera kugira ngo babanze barabe nimba harimo inyungu zabo inyungu z'ubwo gwaruka ku bwabo Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika steve muriwe neza Steve, yewe ni sawa muratwumva Eh, murafite ikibazo murafite icyiyumviro munyarutse
Eh, nagomba kuvuga ku bana umunsi mukuru nk'ubushize turi mu bintu Reka- by'ingorane niwugare waduca niwugare iradiyo iri iruhande yawe cyangwa tuce turaguhamagara hanyuma niba udashoboye kuyugara ubunyene uyugare hanyuma ubaze ikibazo wihuta
yewe nabigaye
Du- duga ku ijambo rero
ngomba kubaza ikintu baba bariko baradutegura none cyotuma igihauka tugira icyizere ko bariko baradutegurira n'ibyiki kubona iminsi mikuru iza irashika turi mu bihe by'ubukene nk'ibi bihe by'ingorane nyinshi nyuma bariko baradutegurwa kugira ngo tuzegire icyo dushitseko ni byinshi
Urakoze- urakoze steve ufise abantu benshi turumva turabumva mu iradiyo Reka- urakoze kuri ico kibazo reka duhe n'ijambo celestin celestin mwiriwe neza
mwiriwe cyane murafite ikibazo murafite icyiyumviro
Eh, ndafise intuze intererano nshaka gu- guterera Mhm.
bimwe turi ko turaba muri ubu- muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi turi ko turaba nko mu ndongozi mu bisanzwe u Burundi ntimpotera imbere umwe wese atariko arakora igikorwa yajejwe ndiko ndavuga nk'umuntu agakora ikintu yigiye azi afitiye ubushobozi rero nka muntu uza mu Burundi nuko hacajamwo ibintu bya kamwana wa mama umwe wese agashaka kwi- kwegerako kugira tuje turiya nko mu bintu bya politiki urabona umwe wese ashaka kwega itu abajene rero abajene ntitwotera intambwe ntitwotera imbere igihe umuntu wese ashaka gukwegera abajene mu ntambara mu nki rero abajene ni bake ni abakirere ubundi uzenyubuzi twamaze kubarondera ubwo buzi hanyuma yansohoka intambwe tuzitera ejo uzosanga ari heza nawe uko mwakoze urakoze celestin reka duhe ijambo mikaela agira icyo avuze ko ishikirijwe ikibazo cya mbere cya steve reka nicyo cyiyumviro gishikirijwe na celestin mikaela nzi ko mushobora kunsubiramo ikibazo cya steve sinamwumva na gato Eh, steve eh, avuga ko abanyapolitike bakwiye kureka urwaruka rugakorera hamwe reka rukitanga baka- eh, maze abanyapolitike ah, urwaruka rukima amatwi abanyapolitike mu gihe st- eh, celestin wewe ariko avuga nkaco kimwe avuga ko urwaruka rukwiye eh, kwingunganya reka rukareka nawe nyine kumviriza abanyapolitike boba barushaka kurushira mu nzira mbi
Ya, nde- ni- eh, nk'uko nari nabivuze kare eh, ibyo perezida na steve nibyo nunganira kandi eh, ikintu gikenewe cya mbere ni uko twebwe nyine aba- abajene b'abarundi twicara tukamenya yuko ingorane eh, ziko ziraba uno munsi zitewe n'abantu b'abanyepolitike ari twe nyine i- i- i- eh, inyinshi zizova muri twebwe ikintu cya mbere dukeneye kumenya ni uko twebwe abajene duk- eh, turi eh, ibice mirongo- turarusha konti n'ibice mirongo itatu mirongo itandatu ku ijana eh, zi- bya population y'igihugu ni ukuvuga yuko twe turi um, novuga mu gifaransa um, nka eh, avantage ekonomike ikomeye cyane ku bindi bihugu kuko ufite aba- i- ah, abajene bangana gutyo ni ukuvuga ko bashobora gukontribura ku kintu kinini ni ukuvuga nitwicara eh, tugatora ayo maproje eh, akenewe kugira ngo twiyungunganye twebwe nyine duteze imbere imiryango um, n'igihugu cyacu nta kintu na kimwe kizoza ah, kutu- kutubuza iyo dufite vision imwe gutera imbere ni ukuvuga hakenewe ko twicara tugatora amasolution akenewe ni ukuvuga ah, ayo ma entrepreneuria um, kurondera ukungene tu- twa- eh, abafise uburyo bangaje abantu bata experience bafise ah, tuka- tukarondera ukungene dutanguza amashuri y'imyuga kuko twese ntituzoja um, mu bya politike canke eh, mu mabanke canke eka turakeneye amashuri y'imyuga kugira ngo ayo utwo mikroproje dushobore guhesisa hanyuma dufashe n'abandi bantu turakeneye n'ama eh, generalisation ya enseignement technique kugira ngo ibe eh, ibe na professionnelle Ka- nka komine yose ikaba ifite ishure rimwe rimwe y'imyuga hanyuma ijanye ni- n'ivyo bakeneye muri izo komine ni ukuvuga utwo tuntu duto duto nitwe dukeneye kugira ngo abajene biyungunganye batere imbere ariko niyo tutaba dufite iyo iyo vision iri iri hamwe dushaka gushika ahantu hamwe kandi twese twiyemeje ko ariho tuzoshika uwo mwumvikano hari muri twebwe tugatangura kuraba ibindi bintu bikwega abandi um, bi- bitaturaba nyasisirama nk'uko amerika yavuze ibintu aba- ayo ayo maproje politike bafise eske anatwankiriwa twebwe atatwankiriwe no kuvuga ko ah, la force ihagaze kuri twebwe Yego, kuko mi- dutangura kwiyungunganya eka namwe eh, amerika ndabahe akaryo ko kugira ico muvuze ku vyashikirijwe na steve na celestin ego bose hari ico bagarutse ko bavuga kwima amatwi abanyepolitike ba- bahuvya urwaruka nibyo ni kubima amatwi ariko ntitwima amatwi abanyepolitike bose kuko hasho kuko i- ingingo zose abanyepolitike bafata zirafise ingaruka mbi ku buzima bw'igihugu ku buzima bw'aba- bw'aba- bw'urwaruka urumva aho nshaka- ico nshaka kuvuga ni ukwama imigambi n'imigabo ijanye imigambi n'imigabo ijanye na ni- n'ibihaba inyungu z'urwaruka byanse naho tubabonye yuko akazi bafise
amerika telefone yawe iri- isa n'iriko iracika reka tubanze tuhe ijambo ah, abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika turibaza ko mu kanya izo bimaze neza reka duhe ijambo Le- leo cargo
ndagize mwaramutse ngaho ku ijwi ry'amerika mwiriwe neza murafite ikibazo murafite iciyumviro
Eh, turafise icyiyumviro na cyane cyane ntambere nipfuriza umunsi mukuru mwiza ugwaruka rwose aho tuherereye mu gihugu rw'abarundi kamisi yose ndababwira nti ejo ni heza reka twi- tu- tubo- twiyumvire ko igihugu cyacu kizoteba kikava mwa zino ngorane hanyuma natwe twagira ubuzima yego
hanyuma icyo nashaka gushikiriza cyerekeye n'uwo munsi twe ngaha mu burundi ka nta n'umwe abiyobewe ingorane twinjiyemo kandi zari zamyeho kuva na kera z'ubushomeri rwaruka tubayeho mu bushomeri ariko jewe icyo nashaka gusaba leta yewe nashaka gusaba leta yorohereze yaba amashyirahamwe cyangwa uwundi wese afite umugambi wo gutuza ubukene cyangwa gutuza wo kugwiza akazi abahe nawe nyine na leta leta yikemuke irondere igire politiki yo guteya akazi nubwo biri uko turazi izi ngorane twabayemwo ibarabe cyane cyane abantu bose bamahagaruka bihere bohera kuko je ndaraba nkino hagati mu gihugu uko tubayeho cyane cyane nkino muri makamba kayogoro aho aho mberereye urwaruka rutagira akazi ni benshi ni benshi kandi bakaraba ati none twe twokora gute nk'ubu nawe ugira amafaranga make ugomba ushingire a- u- u- uyironderera akazi ntibishoboka ku kubera ibiciro byaraduze byose bika- bikagaruka kuki ku kubura a- umutekano cyangwa ku kubura uburyo twe tugasaba rero yuko leta yogira yogerageza ikaraba ikorohereza abanyamitahe hanyuma ikorohereza n'amashyirahamwe kuko iyo umutekano umeze neza amashyirahamwe araza hanyuma n'akazi kakaboneka hanyuma n'uwogomba kwishingira akazi kwironderera uko yokwibeshaho bigakunda bakamworohereza Murakoze, rego mi- eh, murakoze mundamukirize nabo batumire murakoze cyane rero karagoreka duhe n'ijambo kandi emi emi muriwe neza
ndabumva muri he emi
eh, ndi kigali mu rwanda duga ku ijambo
ndabanza gushimira abo batumirwa mwadutumiriye Eh, ndashimira n'ijwi rya amerika ko ryimvugishije urakoze gushima ibyiyumviro rero eh, ubundi ikintu cya mbere iyo amahoro ari ahantu iterambere ri- ririzana ndetse n- n'akazi ku rubyiruko cyangwa ku- akazi ku rwaruka kaboneka byihuse ariko habaye hari amahoro ahubwo rero igitekerezo cyanjye na- nshaka ko mwanshyikiriza kuri leta y'u Burundi niba yumva ishakira abanyagihugu ibyiza nibanze i- i- i- i- i- i- i- niyo nabanga ni ukubanza guhagarika ingorane ubundi urubyiruko n'abaturage muri rusange ndetse n'u- n'u- n'undi munyagihugu azagera ku byiza ariko ari mu mahoro kuko umusingi w'iterambere aho iterambere rituruka ni ku mahoro icyo ni cyo gitekerezo cyanjye icyiza ni uko babanza bagashaka amahoro ubundi ibindi by'iterambere bizaza nyuma
murakoze emi Eh, ah, abashingantahe bashikirije ivyiyumviro vyabo leo kargo na emi bashimikiye cane cane ku kibazo c'amahoro n'umutekano ari vyo vyotuma n'iterambere riboneka eka na bwabuzi buboneka eka leo kargo akaba yavuze ko na leta ikwiye korohereza abagwiza tunga bashaka kugwiza ubuzi ari ico muvuga kuri ivyo bibazo ivyo vyiyumviro eh, mushingantahe amika amika ego eh, ibyo icyumviro canje cavuze- ca- kijanye n'ivyo cane cane ibyo amahoro n'umutekano bitegerezwa kuza eh, hama muri mu bijanye n'imigambi n'imigabo yo kurwanya ubukene n'ubushomeri hamwe no kugwiza ubuzi nabyo nyine n'ibyo ndabishigikiye mugabo tugiye ku, ku, ku, ku, kuvuga neza na neza eh, umuntu agatanga uburorero icokorwa eh, no nosaba ugwaruka kuza aho ndavuze nti muze murumviriza ivyo abanyapolitiki baza bababwira kugira ngo murabe ko harimwo inyungu zanyu twumvise ko abantu bose bagiye baravuga ingorane ni zibiri ingorane zo ku- z'ubukene n'ubushomeri hamwe no kugwiza akazi kugira ngo izo ngorane zihave eh, ku bwanje hariho ingingo leta yotegerezwa gufata eh, ari abanyapolitike bahari ubunye ari abazoza mu myaka itanu abazoza mu myaka ibiri itatu nk'akarorero eh, ku- ivyo bavuze vyo korohereza abagwizatunga bashobora kuraba mu gisata kijanye n'ibintu by'amakori kugabanya amakori ku mashirahamwe ah, aha akazi ugwaruka Eh, hariho gushiraho amabanki eh, kuko imwe mu ngorane ugwaruka rugira niyo ba- niyo bagiye mu gusaba amadeni mu mabanki ngo bashire imigambi n'imigabo yabo mu ngiro bakaca babasaba ingwati kenshi ah, ugwaruka ingwati ntazo ruba- ntazo ruba rufise Eh, turavye muri ibi bihugu tubamwo abri mikaela canke jewe hariho eh, imigambi n'imigabo leta ziba zifise yo gushiraho ingwati eh, ico bita eh, fondo garanti canke amabanki d'investissement eh, aho buba aho borohereza aba imiyabaga rwaruka baba bagiye gusaba amadeni Eh, izo ni ubwo n'uburorero bumwe muri bwinshi nuko urumva ndavyumviriye ngahanye bumwe muri bwinshi byo byo shobora gukorwa kugira ngo borohereze ayo mashirahamwe eh, aha akazi ugwaruka canke kugira ngo borohereze n'ubwo ugwaruka nyene boba rushaka gushinga ayo mashirahamwe nabwo nyene rugahakaza abandi n'ibyo nuvuga nti ntanze akarorero kontre mu byokorwa no mu kunganira abo batumire bose bagiye baratanga ingorane nyamukuru zihari kugwaruka bijyanye n'ubukene n'ubushomeri hamwe no kugwiza akazi yego mi- namwe mikayira eh, ntaco mwoshikiriza ku vyerekeye ivyashikirijwe na leo kargo na emi Ah, kwiza byashyikirijwe na rero ukabona eme ah, nagomba nongereze ku byo bamitara afise ahagiye kuvuga ko najya n'ibyo nariko ndiyumvira Ah, nko mu gisata c'ugwiza ubutunzi i burundi bari bakwiye eh, gushiraho nk'igice kimwe kiri ah, kiraba abajene gusa No- no- ndafitanga nk'aga- nk'akarorero bafise bafise nka ah, ah, nk'amahera ba- ba- reka tuvuge nka similiyo bagaca bavuga ati ah, si- si- ah, similiyo bakavuga ati reka dufate di porcent ako ni akarorero ah, k'abajene Hama bikaba nk'ama ah, nk'ama encouragement novuga gutera intege ah, urwo rwaruka ruba rushaka kuba aba entrepreneur hanyuma bakagira nka nki, um, nka nka amwanya yo kugabanya ah, amakori amakori kugira ngo abo abo bajene bangaje abandi eh, bashobore kuronka amahera akwiriye yo kwiyungunganya bagahemba n'abo bantu hakaba n'ama exoneration eh, ku- ku- ku vyerekeye ibintu bimwe bimwe vy'ugu- eh, vya- vy'amamarchandise baba bazanye i- i- kuko ama- ama ama exoneration ntakeneye abadepite gusa n'abaminisitiri n'aba bajene nyene kugira bateze imbere igihugu barakeneye ayo ma exoneration utwo nitwo turorero mbona ni ukwajuta ku vyo amerikare yavuze ku vyerekeye n'ikibazo c'amahoro n'umutekano ni ibintu bihambaye cyane rwose eh, eh, mikayira amilcar ni nk'uko byavuzwe n'abatanze ivyiyumviro vy- vyabo bose bavuga ko ivyo bibazo bidavuye mu nzira eka n'iryo terambere ubwo buzi bidashobora gukorwa ikintu mwosaba nk'abanyapolitike mu gihe bosubira muri vya biganiro vyabo ari mu minsi iri imbere eh, ikintu boshira imbere ni ikihe kuko iyo bagiye kuganira baragaruka ariko ubwicanyi bukabandanya buba mu rundi ikintu mwobasaba ni ikihe akamumotera muri iki gihe ni akahe mikayira um, aho kamwe ni uko tuguma tubigaruka ko ni uko ata muntu n'umwe yokumirwa uh, ha- muri ayo ayo- ayo- ayo ma- ayo ma- ntizazoba uh, I- i- ico yarusha nsha- ico nshaka kuvuga mikayira ikintu bopfundika ni ikihe cotuma amahoro agaruka buhoro buhoro ubwicanyi buhagarara ikintu mwosaba abanyapolitike ni ikihe bose bo ku mpande zose
ubwicanyi bwahagarara um, novuga yuko hakenewe icambere um, protection des ci- des civils kugira ngo abantu bose bumve bari mu mutekano ico nico niyo etape ya mbere mbona jewe ikwiriye kuhaba Ah, ntihagire umuntu n'umwe ashobora gupfa hama ah, iyo iyo hamaze guhagarika um, ibyo ubwo bwicanyi ibindi byose birashobora kubandanya ayo ayo, um, amakonversasiyo rero ahusha arashobora kubandanya iyo abantu bambe ah, twa- twahagaritse ubwicanyi hagati yacu
amilcar ikintu mwebwe ku bwanyu cihutirwa cyane rwose kugira ngo iryo terambere ika naho ritoca ritangura buno nyene umutekano uboneke kugira ngo abarundi basubire mu buzima bwabo bwa misi yose ni ikihe kintu abanyapolitike bopfundika mu gihe bosubira mu biganiro mu minsi iri imbere mu mezi ari imbere mu ndwi ziri imbere ni nk'iki jewe mpera ku catumye izi ntureka zitangura Eh, icatumye ikine- izi nte- izi ntureka zitangura nuko habaye ukutubahiriza ivyari vyasezeranywe itariki mirongo ibiri n'umunani nyandagaro imyaka y'ibihumbi bibiri eh, bijanye n'amasezerano ya arusha ibyo onye nivyo cane cane nibaza kuko nivyo kubwanje nivyo mbona nivyo tubona nivyo twumva byateye uruhagarara mu gihugu ico konye kukigarukako niwo muzi nico niryo shingiro niwo eh, niwo mushinge nibaza yuko two byo- wotuma eh, amahoro n'umutekano bigaruka mu gihugu ica kabiri turumva hirya no hino cane cane mu vyegeranyo bitangwa na n'amashirahamwe ada- arabiza agateka kazi na muntu abantu bakunda kenshi kuvugwa hariho hariho inzego z'umutekano z'igihugu yuko zihohotera abanyagihugu Eh, hariho n'umwe mu batumire yavuze ati urwaruka rwarashwiragwije barahunze ibyo ibyo byose ubwo rwaruka buka- buka- bukabyagiriza izo nzego z'umutekano Eh, ica kabiri copfundikwa uretse gusubira kuri ayo masezerano yarusha ni uko hoza inteko zikingira abanyagihugu kugira ngo umutekano ugaruke kugira ngo abanyagihugu umuntu asubire gukorera ku kuraba ukuntu abanyagihugu basubira kwiyumvamwo Amerika Amerika ibintu bibiri cyane cyane mumbagije ati dukorerwa ko muri uwo mwanya mugabo ni cyane cyane cya mbere gusubira kureba amasezerano yawe Amerika hariho abarundi benshi kandi bari mu nzego za politike baba ku mpande zose bavuga ko inteko atanahamwe zagarukanye umutekano atanahamwe bazi zagarukanye umutekano baratanga akarorero k'u Rwanda baratanga akarorero ko mu bihugu bitari bike aho mwe muhavuga kwiki
aho nuca ndabibutsa nti hariho kandi ntituje kure iwacu zaragarukanye amahoro zaragarukanye icuka ciza hagati y'abanyepolitike n'inzego z'umutekano inyuma y'amasezerano yarusha muribuka yuko haje inteko zivuye muri afurika du sud zakingira abanyepolitike batari bafitiye batari biyumvamo inteko z'umutekano z'uburundi z'ico gihe aho ntanze akarorero keza nibaza yuko twese tutarenze turaja kure mu bindi bihugu karaba igihugu cacu izo nteko tutabeshanye zaragarukanye amahoro n'umutekano zarafashije ko amahoro n'umutekano agaruka zarafashije yuko izo nzego z'umutekano zitari zizigiwe n'abarundi bose zisubira kubakwa ku buryo zigirirwa abanyagihugu bose baziyumvamwo gushika umwaka wahera aho izo nzego zasubiye kuta kuta ariko ico gihe hari mirwi hari mirwi ibiri itana mutwe yego yego reka tubibutse inshuti mwese ko ati benshi baravuga ngo inteko zigira ntizazanye amahoro umugabo nanjye nkaraba nkaterera amaso inyuma nkaraba ibyabaye mu burundi bwacu igihe hasimwe amasezerano yarusha hakaza inteko zivuye muri afurika y'epfo ku bwanjye icyo gihe zaratumye amahoro n'umutekano bigaruka icuka ciza kiba hagati y'abanyagihugu n'izo nzego z'umutekano tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe barabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika innocent mwiriwe neza egera telefone mvuge cyane innocent
ndi mu majyaruguru y'u rwanda reka mbanze mbashimire kuri uyu mwanya muduhaye nashimira n'abashyizeho uyu munsi mukuru w'urubyiruko kugira ngo batekereze ku bibazo urubyiruko rufite n'uko rwabasha gutera imbere cyane cyane nk'urubyiruko rusangira amashuri aho rubura akazi tukaba twasaba nk'umutekano nko mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo abana bakirangiza babashe kwihangira imirimo cyane cyane ishingiye ku bumenyi ngiro
urakoze innocent reka duhe n'ijambo claude claude mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe mwiriwe mwiriwe murafite ikibazo murafite icyiyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku munsi mpuzamakungu wahariwe urwaruka tukaba tuvuga n'ukuntu urwaruka rwoterera kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke mu burundi duga ku ijambo yego cyari kwari guterera ntabwo cyari ikibazo ku byerekeye umunsi mukuru ushyitse mu gihe uwo munsi mukuru ushyitse mu gihe mu burundi rwaruka rumerewe nabi cyane kubera ibihe bya none benshi bari mu buhungiro bomba nk'uwo munsi mukuru ntacyo ntacyo babwiye hari benshi bari kubicwa n'inzara kubera ibihe bya none byo mu gihugu bomba ngira ngo gushyika n'iyo myaka y'ibihumbi bibiri na mirongo itatu ngenda ndabona bibandanije mu gihugu cy'u Burundi ndabona ko ataha kintu ataha rwaruka murarudoheva rushika
murakoze claude mushana ya amilcar mushana ya claude asa n'ufise akizero gake cyane rwose kugwaruka rutazomerwa neza no mu myaka cumi n'ingahe iri imbere aho hari icyo mwabwira cyo mweza agatima mukamuha hari akize mwamuha
ego akizero icyizere ndagifise ndabiye ku byabaye mu bindi bihugu nibyo hariho inzitizi nyinshi mu myaka cumi iri imbere mbona kugwaruka ariko twiyumvire niko urwaruka ruhari ubuunye nimba hari inzitizi nyinshi ahubwo rero duce turaba tuze dukore cyane ku buryo abatoyi bacu batazohura n'ino zitizi twebwe turiko turahura ubonye icizere mfise kiri muri twebwe nyene ni kizova mu bikorwa kizozanwa n'ibikorwa byacu na cane cane kutadebukirwa ngo ngo nta kundi ntibizoshoboka oya nk'uko navuze kare ku myaka mirongo i- mirongo ibiri n'icenda yiwe yarashikanye igihu- yarashikanye uburundi ku ntahe yo kwikukira sibwo n'igituma twebwe urwaruka rw'ubu unye vyotunanira si- ntaco twacumuye uburundi ntaco bwacumuye Eh, ni ukwamana ico cizere mugabo tukabishira mu bikorwa tuki- tugashyira imitwe imitwe igakorana kuko ibi- imitwe ikora ikoranye ibigiye inama bi- ibi- ibi- ibigiye inama bigira imana hanyuma ya yuko abanyeshuri bazaba bahari eh, hazoba ari abanyeshuri kuko ari abayobozi apana abategetsi Eh, Mikaela ariho umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika yahamagaye akaba yavuze ko ejo ari heza namwe niko muyibona hariho akizera ku bakiri bato ego cyane ndabyizeye rwose Na- narabiboneye ah, mu minsi- mu- mu myaka yahera ah, dutanguye kuronka ah, amahoro mu burundi après ma- amakoro yarahusha batanguye kubona abajene batangura kwiyanzasisa cyane barongera ah, guteza imbere ah, igihugu cyabo ni ukuvuga batangura amabizinesi reka n'abandi biyangaje muri politiki bakabona ko byose bibaraba ni ukuvuga nda- ndabyo n'ibyabaye ah, mu mwaka wahera Uh, warabonye ko aba- abajene bose baha- aba- abajene benshi bahagurukiyemo bavuga ati ifoko amahoro agaruka ifoko ama- um, ifoko dutera imbere tukareka kuguma muri bya bindi nyene Nu- nomubwira claude kusade w'ikigo hanyuma uh, kubandanya um, arondera ahantu ashobora gufasha um, ah, mu byo ashoboye Uh, nk'uko amerika yavuze ibitwikora ikoranye Eh, nguma ndabigarukana so ko abajene twicara hamwe tukiyumvira ukungene um, dutera imbere Eh, nicyo gituma no- no- nobatera akamu kurondera eh, aho bahurira n'abandi ba- ba- ba- bagatangura ama eh, novuga bagatangura bakavugana ukungene botera imbere eh, muri utwo tuntu duto duto eh, by'imyuga canke uko- uko umuntu wese ashoboye yego Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri kamarabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika Daniela Daniela mwiriwe neza
mahoro mahoro amahoro murafite ikibazo murafite icyiyumviro
eh narifite icyumviro mu gisanzwe kubona umunsi mukuru w'urwaruka yego aha mu burundi eh, urwaruka rutari ruke kumbure eh, abenshi barakoreshwa kumbure n'abarongoye mu migambi ugasanga urwaruka twe turiho turakoreshwa dutumye bati genda ukora ibi ugasanga umuntu ntagende- ntaravye inyuma naravye n'imbere araba ati iki kintu nzokora kizazone ndi neza urwaruka hanyuma kumbura urwaruka rero rugaca ruja muri ivyo bintu mugabo rutarazi kazoza kabo ivyo navyo bakabuterwa n'ubushomeri twe rero eh, nk'abo turi kumwe twashinze ishyirahamwe ccrcbu ryishyize kurwanya ubushomeri twavuze tuti ivyo ntibikunda yuko urwaruka ruguma ru- rujaragira rutaja hamwe reka dushinge ahantu tuza turahu- turahurira abo mu miryango itandukanye tuvugane ikintu coteza imbere igihugu ko guteza imbere igihe ikintu kiza guteza imbere igihugu si ama- ubutandukane bw'imigambwe si ubutandukane bw- bw'amoko yacu ahubwo n'imyaka yacu ituma ni generasiyo y'iwacu yotuma dushobora gushyira igihugu aho gishaka hanyuma natwe tugashobora kwiteza imbere mu gihe twotera imbere nta n'umwe yoshobora ku- kudukoresha kugira ngo dushobore guku- gutabura igihugu naho nicyo cyatumye gikuru dufata iyo ntumbero n'ubundi rwaruka tukaruhamagara tuti namwe nimuze mushyire imbere imigambi hanyuma tugire imigambi dusaba leta leta nayo ihindure politiki politiki yotuma urwaruka rute- rutuma rwiteza imbere mu nyigisho bakagira inyigisho zituma urwaruka rushobora kwiyungunganya mu gihe rurangije amashuri hanyuma no mu itunganya rya guverinoma y'u Burundi naho nk'ubushikiranganji bakavuga bati hariho ubushikiranganji bw'urwaruka mugabo bashyiramo igisata cerekeye kuronderera akazi ah, urwaruka rurangiza amashuri kuko ushobora gusanga urwaruka rurangiza amashuri ibice bishika i- ijana umwe wenyine aronka- ari- ari- ari- leta ishobora kuronka akazi- ah, guha akazi ibice mirongo icenda n'icenda biba bica bija hejuru iriya bandi rero baca bakoreshwa n'aba- n'abanyepolitiki mu gihe mwayone y'ubushomeri twasanze ari ibice bitanu twa- twasanze ari amezi- ari- ari imyaka itanu n'amezi abiri
murakoze Daniel ivyumviro vyiza ivyumviro bivuga ko abakiri bato bakwiye guhurira hamwe kuri iyo myaka yabo eka bagashira ku ruhande ubwoko bwabo eka imigambwe yabo bagakorera hamwe bagafata ingingo zotuma bashobora kwiteza imbere bagateza imbere n'igihugu reka duhe ijambo uh, amede mu kanya turasaba mikaela na amilkari bagire ico ba- bavuze kuri ivyo vyiyumviro amede mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyiyumviro
ikintu byashaka ni no guterera hongeye harimo n'ikibazo yego
ku bijyanye n'iterambere ry'urwaruka ego turashobora kubona yuko muri kazoza cyangwa ubu rishobora kubaho muga ikibazo aho usanga kiri kiba kiri ku buryo urwaruka rushobora kuronka kubera bashobora kuba ufise umugambi ushobora gukora kandi ukabona yuko uguteza imbere mugabo ukabura uburyo hanini rero ikintu mbona bashobora gutegekaniza kugwaruka ni uko haba ha- abagize muri make aba bahejeje nk'amashuri cyangwa bashobora kuba yarananiye batashoboye kuyabandanya kubaho umugwi ushobora kuguma uriko uragira akurikirana ugwaruka ari abo bashobora guha uburyo bakabaha uburyo hanyuma bakongera bagakora bakabona yuko imigambi bariko barakora ishobora kuba iri kibateza imbere bakabona yuko itariko isubiza inyuma ugwaruka kandi ugaca usanga hariho amashyirahamwe amwe amwe y'urwaruka ashobora kuba hari ugasanga u- uriko uraraba sitati zabo ukabona yuko ari zoteza imbere igihugu kandi hamwe n'urwaruka mugabo bivuye ku buryo badashobora kuronka uburyo bashobora guha nabo nabo bofashanya muri iyo asosiyasiyo ugasanga ntibishobora gukunda kubera iki atazakigaye gishobora kuba gihari gishobora kuba gikurikirana urwaruka kugira bashobore kubaha uburyo kugira bashobore gukora mu bikorwa by'iterambere murakoze yamede icyiyumviro cyiza icyiyumviro kivuga ko hakwiye kuba umurwi woza urakurikirana no guharuka eka n'abadashoboye kurangiza amashuri maze hakaboneka bwa buryo baka- wa- rugahabwa bwa buryo usanga kenshi na kenshi budakunda kuboneka reka duhe ijambo mikaela agira icyo avuze ku byashyikirijwe na daniela avuga ko urwaruka rukwiye guhurira hamwe ku kibazo kimwe cy'imyaka yarwo eka no kwit- eh, no kwitwararika kazoza k'igihugu cyabo maze bagashyira ku ruhande eh, ibibazo by'amoko n'imigambwe Eh, muce mu- mubwira ko mugira icyo muvuze no ku icyo cyiyumviro cya mede Eh, mikaela ego um, daniel na mede bavuze ibyo twamye tuvugana na mitware kuva kare um, yuko uh, abajene bak- kenshi ba- ba- bakurikira abanyepolitike ni kubera iyo iyo shomaje baba bafite akazi baba bafite baheza bakumva nta muntu n'umwe aba- a- a- anabaraba iyo bahejeje bakaba bicaye ni ukuvuga iyo dutanguye eh, eh, nk'uko amedi yabivuze harakwiye kuba um, umu- igi- igisata ca leta kijejwe eh, gute- gu- gukurikirana abo bajene baba bari eh, sans emploi badafite akazi Ni uku- i- i- ikintu ca mbere bogira ni uko eh, boraba muri budget ya leta ikaba itegekanijwe eh, kugira ngo habe am- a- amafacteur ya encouragement y'abajene canke habe um, u- u- u- utuntu ba- ukuntu abandi ibindi bihugu bigira ura- ufite proje urashobora guprezanta imbere ya leta canke ahuba hanyuma hakaba hariho nk'amafond adegeganijwe kugira ngo arenumere canke yankuraje abo bajene nibyo noterera kuri leta kandi nibyo um, amedi ariko aravuga hanyuma uh, ku ku- ku byerekeye um, imi- imigwi ya- nku- imigwi amede yavuze nibaza ko yoba iri muri komposante ya sosiyete hose ntibibe gusa hudejene bagiheza mugabo n'ababahari bashaka gukeya des emploi bakeneye gukeya ubuzi ku bandi bajene yego nibyo noterera
yego me eh, milka namwe mugira icyo muvuze ku byashyikirijwe na daniela hamwe na amede
kubyo bavuze kwe- kweri je nibaza yuko eh, ari byo Ah, guhurira hamwe gushira hamwe urwaruka rugashira hamwe rugashirirwa ku ruhande ibijanye n'amoko canke ibibatandukanya eh, kugira ngo imigambi n'imigabo yabo bayishyire imbere ariko byose ku bwanje bigashyira kuri ba banyepolitike kuko iyo migambi n'imigabo nibyo ushobora gushirwa mu ngiro abanyepolitike bagashyira imigambi imbere eh, ijanye n'ibyo bintu urwaruka rushaka gukorerako Eh, i- i- ingingo ziraba igihugu zose ziva ku banyepolitike abanyepolitike bafashe ingingo nziza ibisata byose biraba igihugu bemera neza Bafati- bafashe ingingo ingingo mbi abanyagihugu bashake bagire ah, ishaka canke ubushobozi ubumenyi bwo gushaka gush- kwiteza imbere ibintu byose biraparangana duhereye ku by'uburundi nyene nta hariho benshi bafise ubwo bushaka iryo shaka ubwo bushobozi mugabo kubera ubunyonyezi kubera eh, akamwana wa mama kubera ah, hariho ibintu bijanye n'izigiturire ugasanga abo bantu barabuze urubuga bakorerako barabuze aho bahera barabuze i- aho batangurira kubera ubwo bube bwite bw'abanyepolitiki ari naco gituma ku bwanje nosaba ugwaruka niko abanyepolitike eh, kwima amatwi abanyepolitike babahubya ariko kumviriza nimba hariho bamwe muri abo banyepolitike baba bafise imigambi ishira inyungu zanyu imbere batariho naho reka rero tuvyifatire mu minwe tuje kuri urwo ru- kuri urwo rubuga rwa politiki iyo migambi iyo migambi tubona i- yoshira imbere inyungu z'ugwaruka aba ari twe tuyishirira imbere Yego, me- Ture- yego.
ndabona akanya kariko katujana turafise abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika babiri venera na jafet reka dutangure duhe ijambo venera venera mwiriwe neza akanya gato ikibazo cihuta canke iciyumviro
yego murakoze cyane ikintu nashaka kuvuga ni ni kuri umutumire ya- yagumye agaruka ko yuko twebwe urwaruka tworeka kumvira abanyepolitike badutwara mu bintu bibi ariko icyo ntukivuga ko gusa ibyo yavuze n'ibyo muga intambamyi hari ni uko umu- abanyepolitike bafisemo intumbero atakakubwira ati uremera kumfasha gutoteza bajya canke ute- utavyemeza uri kumwe nabo ndagutoteza mu bantu urumva rero urwaruka rwinshi rufatwa muri ubwo buryo ukaca usanga wabuze ukubwira ntushobora guhunga ntushobora kubwirane usanga nyene winjiye muri iyo sirikwi mugabo utabishaka ikindi kintu nashaka gu- guhereza ko kuko numva aka kanya kabajyanye ni bijyanye na- n'ubu buzibuke buhari mu ka- mu- mu- bwa leta ingene buheza nabwo bugatangutse usanga ari ibintu bicanisha- biducanishamo twe bugwaruka ugasanga baha abantu babayoboka canke bakore- hakoresha ibiturire canke hagakoreshwa akamwana wa mama mbese usanga baha ubuzi bukeyi narumvise nko mu ntara ya mwaro umwaka uheze bari bakeneye nk'abarimu barenga amajana atanu ariko waca waciye usanga atari abarimu cumi canke cumi na batanu bahaye akazi abandi bose ugasanga ibibanza bigumye bigaragara atari uko ubu- ubuzi bwari bubuze ariko habuze nyene ngira ngo uku kuntu kw'amafaranga ya leta n'abo ba- n'abo bakeyi bakaca ba- a- hakoreshwa ka mwana bamwe ugaca usanga urwaruka rero ruracanamo bakaca ba- haba n'ukwihebura mu rundi rwaruka nyene ugaca usanga ingorane zirahari yego me reka duhe n'ijambo kandi jafet jafet mwiriwe neza
Mwiriwe neza.
U- mu kanya gato umunota umwe ikibazo iciyumviro
Yego, jewe mbona nza kunganira abamaze kuvuga no- vuga cane egera telefone uvuge cane wihute cane gose
Eh, mu burundi tubona yuko dukenye ikintu cyitwa amahoro ama eh, umunsi tuzoronka amahoro nta kibuza yuko ibintu eh, gutunga ibintu by'amafaranga ni ibintu bisanzwe mu gihe hari amahoro mu bihugu byose bimaze gutera imbere ni uko maze kubona yuko hari amahoro ubwa mbere hama nagira mbaze abo bakeniye Eh, none bamaze gufasha iki mu rwaruka rw'uburundi ko twumva mu kuvuga yuko ba- ari abajene vema bize bamaze gufasha iki mu rwaruka rw'uburundi ego reka tubahe ijambo reka tubahe ijambo dutangure kuri mikayira hari ikintu muba mumaze gufasha mu burundi akanya gato cane mikayira mikayira mu- gufasha abantu bari eh, hanze y'igihugu eka n'abandi bari indani mu gu- mu ku- mu kuzana um, education ni ukuvuga eh, gukeya um, amacentre communautaire Eh, ni ibintu- ni ibintu bikiri mu byiyumviro ariko turiko turabitegekanya Eh, ico ico ni ica mbere hanyuma ku byerekeye ibyo venera yavuze um, ibintu by'ibi- by'ibiturire ne- gu- kugira ngo du- du- du- duteshe leta kuza ira- iragira ibintu bya mwana wa- by'akamwana wa mama ni ugusaba yuko haba transparence muri recrutement y'abantu hanyuma eh, iyo habaye transparence ha- haca hate- haca ha- haza nk'amakomisiyo ya recrutement aba- a- akaba ari composé n'abantu ba- ba jeune canke abo bantu eh, bari muri iyo um, muri iyo field Ego- novuga ego me amilcar namwe ijambo rya nyuma eh, Ego.
ikintu muba mumaze gufasha urundi rwaruka ruri mu burundi ego twebwe jewe hari inshirahamwe nkurikiyemwo ryitwa kazoza Eh, uwo muntu nimba ashikira ubuhinga ngurukana bumenyi yogenda kuraba kuri akazoza point org aho twashize hamwe ico twise fond renouvelable ikaba ica muri microfinance y'i Burundi yitwa turame community finance Eh, uwo n'umugambi umwe novuga tumaze gukorera ko dufasha eh, bamwe mu gwaruka si ugwaruka gusa dufasha mugabo no gwaruka mwo eh, mu migambi yabo mu ma mu- mu- mu ma projet ya microfinance nkuko navuze uwo munwanyi ahejeje kubaza ico kibazo yoshobora kuja kuri kubengabo gurukana bumenyi wezi tatu akaburungu akazoza point org
murakoze cyane rwose mikaela mugisha ndagushimiye ku kanya watoye kugira ngo tuganire kugira ngo kuri uyu munsi wahariwe urwaruka ugire icyo uvuze ku kuntu n'urwaruka guterera kugira ngo mu rundi haboneke amahoro n'umutekano turagushimiye nawe amerikare ryumeko ku kanya watoye kugira ngo tuganire mwaduhaye ibyiyumviro byiza eka murakoze cyane rwose turashimiye n'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bose baduteye akamo bakaba bashikirije ibibazo byabo hamwe n'ibiba- n'ibyiyumviro byabo turashimiye enjeniyeri yadufashe mu biga by'ibyuma tukaba dushimiye cyane cyane rwose na fatukarara yadufashe kwegeranya ikiganiro turabifurije rero umugoroba mwiza mwese mugire amahoro